mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mwiriwe neza aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya n'ikiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri muri isanga kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese abagifungura amaradiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi turaganira kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye umwuga w'ubuhinzi ni umwuga utunze abantu benshi haba abarundi cyangwa se abanyarwanda n'abadahinga batunzwe n'ibiva mu buhinzi bw'imbere mu bihugu uyu munsi rero turaganira na rwiyemezamirimo washinze isosiyete go limited akaba anayiyobora ni bwana shikama dioscor ni n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga mu buhinzi muri forumu y'urubyiruko rukora ubucuruzi bw'ibiva ku buhinzi mu rwanda izwi nka rwanda youth in agribusiness forum nk'uko bisanzwe rero abifuza kumubaza muri kiganiro cyangwa se gutanga ibitekerezo muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo iyacu ni magana abiri na kabiri ni ukubanza nyine akamenyetso ko guteranya kongeraho magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu bwana shikama dioscor ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane eugenie ye ngushimiye rero byimaze kuba wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire uganire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika barusheho gusobanukirwa n'ibyo mukora mu guteza imbere umwuga w'ubuhinzi mu rwanda hakoreshejwe telefoni igendanwa
murakoze namwe Ye, mu gutangira muri make nagira ngo mubwire abatwumva mu- mubabwire Diocles- eh, dioscore mumbabarire dioscore shikama ni mu ntoki nagira ngo Eh, mut- okay, ah, nitwa- amazina yombi ni diaspora shikama eh, Ah, narangije muri kaminuza nkuru y'u rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu Ah, mu bijyanye n'ibinyabuzima no kurengera ibidukikije cyangwa se biologie na conservation Ah, mbere yaho ah, nari narize mu ishuri ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga ryitwa code science ry'imana Eh, ibijyanye n'ikoranabuhanga natangiye kubyinjiramo kera ariko navuga ko mu rwego rwa bizinesi ari ibintu natangiye mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri ubwo natangiye gukorana n'ikigo cyitwa igihe doti komu icyo gihe nari umunyamakuru bisanzwe ariko nibwo n'ikoranabuhanga ryaritangiye kuza mm, Eh, kuri ubu ngubu ndi umuyobozi mukuru wa go limitedi nk'uko tuza kubiganiraho ifasha abahinzi mu kunoza imikorere y'ubuhinzi igezweho binyuze muri muri telefone Eh, ikindi eh, ni uko undi umwe mu bayobozi bakuru eh, b'urugaga rwitwa diyaf cyangwa se eh, foramu y'urubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi mhm, nk'ubu- bugamije ubucuruzi ye, Eh, kampani nkora ya go limited eh, iherereye i kigali eh, mu nyubako izwi nka telecom house ikagira n'indi ofisi ahitwa ku gisimentabazi kigali bishobora kuborohera kuhamenya mhm. ye mutubwire rero iyo sosiyete i- i- aho iherereye ah, mutubwiye ko ifasha abahinzi iyo gahunda mwayitangiye ryari ni gute igitekerezo cyabajemo
Eh, muri rusange ubuhinzi wo- navuga ko ari umwuga umaze igihe eh, ariko noneho ikoranabuhanga akaba ari eh, umwuga utangiye ni mushya haba ku rwego rw'isi eh, ikoranabuhanga rigezweho cyangwa se by'umwihariko mu rwanda igitekerezo rero cyo gushyira ikoranabuhanga mu buhinzi eh, cyaturutse ku kuba ubwanjye narize ibijyanye n'ibinyabuzima hari aho bihura n'ubuhinzi burambye eh, burengera ibidukikije ikindi eh, ni uburyo umuvuduko w'ikoranabuhanga warimo ugenda wiyongera ariko ukabona utagira inyungu cyane abahinzi cyangwa se bari mu mwuga w'ubuhinzi Eh, ntangira gutekereza se n'iki cyatuma noneho eh, iri koranabuhanga riri mu mabanki iri koranabuhanga riri mu bijyanye n'ingendo rigera no mu buhinzi eh, aho igice kinini cy'abantu barenga hafi mirongo inani ku ijana eh, bakora umurimo w'ubuhinzi ni gutyo cyatangiye ni mu mwaka wa bibiri na cumi na kane Mhm.
ubwo natangiye gukora ubushakashatsi bwihariye cyangwa se icyo umuntu yakita nka bizinesi risaci ngenda nigira ku bandi se ikoranabuhanga ubundi mu buhinzi byafasha abantu gute ni ibihe bikenewe ubuhinzi na mama bukorwa mu busanzwe bukorwa bute ni iki kiburamo Eh, urebye bisa n'ibyatangiye mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ariko mu mwaka wa cumi na gatanu na gatandatu eh, nibwo twatangiye igerageza eh, rya mbere eh, n'abahinzi twahisemo ngo hari mu kwezi kwa cumi umwaka washize Mm. none uratubwiye ngo ikoranabuhanga rigafasha mu gu- kurengera ibidukikije rifasha gute Eh, ikindi bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kubona izo nama mutanga
Eh, mu busanzwe uburyo ubuhinzi bwakorwaga cyangwa se bugikorwa n'ubu mu- mubare munini eh, tuvuge urugero ni gute abantu bamenya amakuru y'iteganyagihe rijyanye cyangwa se rifite umumaro mu buhinzi turakubwira rura- ruratuma umenya ngo ni ryari ndatera umuti ni ryari ndashyiramo ifumbire bitewe n'uko ikirere gisa ntabwo bikiri bimwe byo kuvuga ngo abantu ni abavubyi ngo umuvubyi yatubwiye gutya ikoranabuhanga n'ibyogajuru riba ryafashe ibipimo neza bishobora kugaragaza uko ikirere kiza gukomera uko ikirere kimeze rero nibyo biha umuhinzi eh, ingamba cyangwa se umurongo w'uburyo arakora ubuhinzi bwe rero mu bujyanama dukora ni uko twifashishije ikoranabuhanga ririmo eh, ubumenyi bw'ikirere imvura iraboneka ryari cyangwa se eh, ubwoko bw'umuti runaka umuhinzi aba arakoresha aratera eh, butihanganira imvura inama nziza ni izimubwira ngo yenda ejo imvura izagwa kuri iki gipimo eh, umuti waryo uretse kubera ko utazashobokana n'imvura urwo ni urugero Mhm.
cyangwa se kubera ko iyo umuntu akoresha ikoranabuhanga ryacu eh, na application yitwa agrico eh, umuhinzi abasha kuyibwira kwandika kubarura ibyo yakoze tuvuge uyu munsi yateye ibirayi yateye ibirayi ibiro bingahe ibiro bitatu ubwo kubera ko tuzi igihe yatereye n'ingano y'ibyo yateye tubasha kumwibutsa igihe cyo kubagara cyangwa se igikorwa gikurikiyeho bishingiye kuri iyo ngengabihe y'igihingwa ari gukora kandi tukanamubwira ingano y'ibindi bintu azakenera kugira ngo umusaruro awunoze ibyo bita inyongeramusaruro ibyo byose rero bifite aho bihuriye no kurengera ibidukikije kandi ukora ubuhinzi burambye eh, harwanya inzara kandi ubuhinzi bushyira ku mwuga aho umuhinzi niba amenye ngo igishoro cyanjye ni aya ngaya eh, bitewe n'uko yagiye abarura akazamenya n'uburyo yumvikana ku isoko akagurisha adahenzwe Mhm.
kandi ubuhinzi bwe bukaba burambye burengera n'ibidukikije Mhm. ubwo ndumva ko ba bandi bajyaga bakubitwa bi- ba- bajyaga bavuga ko ari abavubyi ubwo ndumva mu mu byo mukora nabwo muri izo nama mutanga zijyana n'ingengabihe ntawe uzongera gukubitwa Ngo imvura yabuze.
uzongera gukubitwa ngo ngo yabaye umuvubyi yavuze imvura ikite Ngo- ntiyaza ngo cyangwa se yabyitiranije Eh.
byose ibyo ni ibihe bishaje Mhm.
ikoranabuhanga rihari ryemerera abantu kumenya neza uko ibihe biteye Mm. nubwo ni uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abantu munarengera n'ibidukikije nk'uko mwavugaga ye iyi sosiyete yanyu rero iha ubujyanama bwihariye abahinzi ni umuhinzi wese ubona izo nama cyangwa hari uburyo bwihariye mushobora mu- mu- mufashamo abahinzi ni abibumbiye hamwe cyangwa buri muntu ku giti cye umuhinzi uwo ari we wese ashobora kubona izo nama
muri rusange intego nyamukuru ni ugufasha umuhinzi uwo ari we wese yaba aba mu mujyi yaba aba mu cyaro niyo cyangwa se ingano afite niyo mpamvu n'ikoranabuhanga ryacu rishoboka kuri telefoni nto zisanzwe ntabwo bigombera ngo umuhinzi aba afite izo bita simatifone cyangwa se telefoni zigezweho ikindi ariko nk'uko bigenda mu mishinga yose itangira abanza kwegeragezwa mbere yo kuvuga ngo abantu bose bakoresheje ikoranabuhanga kuri ubu ngubu twibanda cyane ku bantu bibumbiye hamwe cyangwa se icyo bita amakoperative tugira n'amahirwe ko mu rwanda ari kimwe mu bintu bishyigikiwe na leta kubera ko babonamo andi mahirwe arenze gusa ari no koranabuhanga kuri ubu ngubu twibanda ku bantu bibumbiye hamwe muri koperative ariko byavuga cyane n'umuhinzi ku giti cye kuko duteganya kuzageza no hanze y'u rwanda aho wenda koperative zitanari cyangwa se n'abandi bantu bifuza guhinga ariko bidasabye kuba amakoperative ashobora kuyungukiraho byinshi muravuga rero ko mwibanda cyane ku makoperative muri kino gihe izo nama muraziha abahinzi ubwo baba bahinga ibihingwa byihariye ni ibihe bihingwa murimo kwibandaho muri kino gihe
mu by'ukuri nk'uko nasobanuye ko duhera ku makoperative menshi mu makoperative bitewe n'imiterere y'ubuhinzi mu rwanda aboneka mu bihingwa bitatu cyane ari byo umuceri ibirayi n'ibigori izo natwe nizo twibanzeho cyane uretse ko dufite n'indi koperative y'abantu bahinga ibihumyo ngira ngo nabyo ni bimwe mu bintu bitangiye gutezwa imbere cyane kandi bigorana guhinga kuko bisaba kwitondera n'ibirenga yihariye nibyo bihingwa twahereyeho ariko umugambi n'intego bihari ni uko igihingwa icyo ari cyo cyose cyane cyane ibiboneka ku masoko y'u rwanda no mu karere bizaba biboneka bitangirwa ubufasha n'ubujyanama bwihariye kuri telefone mu gihe cya vuba
muravuga ibyo bihingwa mutubwiyemo bitatu hakiyongeraho n'ibyo bihumyo muvuze ibirayi umuceri ibigori noneho n'ibihumyo murateganya no kugera ku bindi bihingwa uretse ibyo mutubwiye ku buryo mwazaha abahinzi inama no ku bindi bihingwa bisanzwe tuvuge nko ku rwego rw'ibanze aho umuturage asanzwe yihingira nko mu karima k'igikoni ibihingwa bimwe bisanzwe byo mu giturage murateganya kubafasha nabo
ni nayo ntego cyane ko uretse ibi bihingwa bitatu wenda binasanzwe bigize ubukungu bw'igihugu mu buhinzi hari igice kinini cyane cy'abahinzi b'imboga cyangwa n'ibindi bijyana nabyo wavuga zaba inyanya cyangwa se amakaroti cyangwa se ibijumba ubwabyo n'imyumbati yewe ibyo byose ni bimwe mu bihingwa tuzaba dufite ku ikoranabuhanga ryacu aho umuhinzi byaterwa n'ingano y'aho ahinga uko hangana hose haba hato haba hanini kugira ku karima k'igikoni nk'uko bivuze akazaba ashobora kunguka ubumenyi no kumenya tekinike cyangwa se uburyo bushya bugezweho mu kongera no kunoza umusaruro w'ibyahinga idiyosikoro shikama ni umuyobozi wa isosiyete go limitedi akaba ari nawe muyobozi mukuru turaganira kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubufasha mu nama ku bijyanye n'uburyo ashobora guhinga ubujyanama bwihariye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro rero muri isanga ikiganiro giha ijambo abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo reka twakire rero ku murongo wa telefone ntaza kwibanda kwizinga ku ijambo njyenyine kandi abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara nagira ngo nguhereho wowe landiri uranyumva
ego ndakumva neza urahagana hehe
ubundi kigali mu rwanda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo waba ufitiye diyosikoro shikama
byose ibyo bavuze ni byiza kandi ibyo bavuze rwose ni ukuri hano mu rwanda ubuhinzi buri gutera imbere cyane ni ukuvuga ngo icyo nashaka kubabaza barateganya iki kugira ngo bashobore kuzagera ku bandi bahinzi bo hasi cyane uko tubibona dusanga ibyo bintu biri mu makoperative cyane kurusha uko byagera mu bahinzi bo hasi bagira ngo tubazeho ikizakorwa kugira ngo n'umuntu ushobora guhinga bya bindi twita guhinga munsi y'urugo kugira ngo nawe azagere ku buhinzi bw'iterambere n'icyo bashobora kuzakora Mhm. Ye- urakoze cyane randwi um, uh, diaskol wamwumvise icyo yabajije Hari- wari umaze kubivugaho mu kanya ariko ubwo yenda yakwifu- ashobora kuba yifuza no kumenya ari ryari muteganya kuba mwagera ku baturage basanzwe najya ngo mu- Ni mumusubize byo koko eh, intego ihari ntabwo ari ukureba amakoperative cyangwa se ibigo bikomeye eh, ni uko bikora n'abahinzi Eh, harimo no kugera ku bahinzi bamwe baciriritse bo hasi kuko bose bafite na telefone bakoresha mobile money barahamagara bakira ubutumwa intego ihari ni uko guhera muri eh, mu- mu gihe cy'ihinga gitaha muri mu kwa cyenda Ah, turi gukora ibishoboka byose n'abafatanyabikorwa bacu buryo umuhinzi aho ari hose mu rwanda ah, ubuso bwose yaba ahingaho azabasha uh, kuvugurura umwuga we no kumenya uh, uburyo yajya yakiriza inama Mhm.
ntabwo rero ari abagambiriwe ari abanini gusa ah, cyangwa se abahinzi bahinga ku buso bugari oya, ahubwo n'abahinzi bato cyane guhera mu kwezi kwa cyenda ah, uburyo tuzakoresha buzabemerera gu- kugera kuri ubu bujyanama bwihariye bitabagoye Mm. abo ba- bafite n'ubu bahinga no ku buso butoya ni nabo bakeneye izo nama cyane kugira ngo babyaze umusaruro akarima gatoya baba bafite ko n'ubutaka bugenda buba ni byo bukeya cyane rwose Mm.
Eh, niba ari ukuvanga imyaka bitemewe akamenya uburyo abigirwamo inama Ubu abantu bagahingira isoko bakareka guhingira bimwe twitaga guhingira kurya bikarangira ubuhinzi n'umwuga ugomba kubahwa kandi eh, utanga amafaranga nibyo rero uko haba hangana kose eh, hateguye neza umusaruro uriyongera bikanagenda neza Nge. reka twakire na ingabire ingabire turi kumwe
yego ndabukurikiye Ye, urahagana hehe
igikondo i kigali mu rwanda Mhm. Ye, ikibazo cyawe cyangwa nanjye igitekerezo kubashimira nanjye kubashimira umwanya mwiza nk'uko tugenera urakoze nawe
Mm, nagira ngo mbaze uwo muyobozi ah, wenda hari ibyo bavuze ah, ba- bateganya cyangwa se ibyo bagezeho ariko noneho ukibaza ese nko mu ntara ko mbona imisozi myinshi iteka iyo imvura yaguye itwara ibyo ibyo abaturage baba bahinze ese hari icyo baba ba- barabanje ku- guteganya mbere kugira ngo na twa tundi abo ba- bazakorera abaturage imvura itazadutwara Ah, nongera nka mazi nkese wenda niba nakurikiye neza bavuze ko bata um- mm, koperative yabatangiye muri bibiri na cumi na gatandatu niba ntibeshye ariko nk'ubu ngubu bigeze muri bibiri na cumi n'umunani na cumi na karindwi sinzi niba bakorera mu mu ntara zimwe cyangwa mu turere tumwe wenda nkange ngeye mu majyaruguru inshuro nyinshi nta hantu ndabona koperative yabo yabikorera ese baba bateganya kuzajya muri buri karere cyangwa se bakanamanuka ku rwego rw'imidugudu guhe- bagahera hasi kuko abaturage bakagombye kubanza gukorana n'abari abo bo hasi
Ye.
Mm, mura- murakoze urakoze nta- ubundi ntabwo akorera muri koperative bafasha amakoperative reka muhe umwanya gusubize diyasikoro Eh, abakozi ingabire ku kibazo babajije eh, ngira ngo nk'uko bisabye nabanza gusobanura neza ntabwo turi koperative dufasha amakoperative turi ikigo cyigenga eh, cyitwa go limited hanyuma ku cyo abajije eh, cy'isuri igaragara mu ntara igatwara imyaka y'abantu ndetse ikagira ibyo yangiza ese twaba dufasha iki eh, abahinzi kuri icyo kintu isuri izajya kuba ubundi buryo bw'ikoranabuhanga yabizwi ko imvura izagwa ishobora kuzagira ibyo yangiza no mu bujyanama buhari rero eh, eh, nk'uko leta wenda iyo igira icyo ikabwira abantu gukoresha amaterasi y'indinganire ni uko twibutsa ba bahinzi ko ari byiza kuzibura imiyoboro mu materasi y'indinganire ikindi ni uko kugwa kw'imvura ubwabyo nyinshi ni amahirwe eh, mu gihe tuyabyaje umusaruro mu buryo bwiza niyo mu nama rero dutanga eh, zishobora kuba zifite aho zihuriye no kurwanya isuri ni ukubika neza amazi ari mu murima akazakoreshwa mu gihe iyo mvura itakigwa ibyo bita se irigasiyo eh, cyangwa se kuvomereza imyaka ibyo rero ni ubujyanama ni uguhora twibutsa umuhinzi no gukoresha sisiteme yacu tukakubwira mbere y'igihe ko imvura ejo izamera gutya ko ushobora kuzibira iferege cyangwa se imiyoboro y'amazi mu murima wawe ikindi ukaba wabika ayo mazi kugira ngo azakoreshwe neza yanabajije ku bijyanye n'igihe sosiyete yatangiriye ngira ngo yabyibeshyeho twavuze ko igerageza ryatangiye umwaka ushize ariko ikigo ubwacyo cyanditswe kera bibiri na cumi na rimwe gishyiraho cumi na kabiri ubushakashatsi bw'ubuhinzi tubutangira muri bibiri na cumi na kane noneho cumi na gatandatu nibwo twatangiye ikijyanye no kwegera abaturage kugira ngo gisa n'icyurambere igeze kubaza ntabwo mu mujyi ariho bahinga bahinga mu giturage nk'uko bimenyerewe cyangwa bizwi cyane natwe rero gahunda yo kwegera umuhinzi iri hasi irahari turi gufatanya na minisiteri muri gahunda yayo yitwa twigire umuhinzi aho igenda ifasha umuhinzi kubona imbuto nziza z'indobanure n'ibindi muri iyo porogaramu natwe akaba tuzanyura dufatanya na leta n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye kugeza ikoranabuhanga ku muhinzi wo hasi cyane rwose
twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga twibutse kandi ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri dusubire ku murongo wa telefone twakire na prudent turi kumwe mahoro neza mahoro neza yikomera komera urahagana hehe
bujumbura mu burundi ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ni byose uyu mutumire ni ukuri numva ari umugabo ni umuhinga kabisa ni umugabo rero ibibazo numubaza byoba byinshi kuko nohera ku ntango nkasanga ntwaye umwanya munini cyane kubera ko hari n'abandi bari bubaze
oya nopfa nopfa mu nyuma kuko hariho n'ibibazo nk'iyo ntusanga iby'ubugugu basanga ariko ndamubaza nibyo
icyo ntusaba rero umwo nimero zacu murazifise n'izi wiwe uwo munsi agira nimero akoresha kuri watsapu kugira ngo nzoze ndamubaza kuko numva ari ibikorwa bikomeye cyane ikibazo ntubabaza mu paso hari yavuze ibiterwa bitatu ibiraya no bine umuceri ibiraya ibigori hari ikindi yavuze mu rurimi rw'ikinyarwanda ntashoboye gutahura neza
yavuze ibihumyo hari ababyita ibyobo mu kirundi ntabwo nzi uko babyita de champignon
ha ibizimu
babyita ibizimu mu kirundi
n'ibizimu nabibonye hariho na pororezi bikoze rero je narigeze kuba ndimo ibiraya nkakoresha narigeze kubabazwa n'umwimbu narose nateye nguramo itoni zitatu umwimbu ntiwanjyoheye na gatoyi nanabiheba rero ko nari ndose umuntu umuntu ashobora kubaza ingene byogenda neza cyane byoba byiza kabisa byoba byiza mumpaye nka kanimero kiyo ka watsapu inyuma y'ikiganiro mwamukoze nta kibazo rwose ubwo turamubaza niba kandi hari na nomero bakoresha mu kazi umuntu ashobora kuba yamubonaho nayo ubwo ngubwo ashobora kuyiduha reka nze muho umwanya gusa ndumva ko ari umuntu afite akamaro kabisa yoterera ibitari bike mu iterambere niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo afashe abakurunzi ba radiyo ijwi rya amerika cyane cyane ko n'abahinzi abakora umwuga w'ubuhinzi ari benshi haba mu burundi no mu rwanda reka ibihugu byacu birabaje kumva turimo turi abarenga mirongo icyenda ku ijana hanyuma ukumva ngo turashonje ibyo numva ko ari ibibazo perezida ukora umwuga w'ubuhinzi uvuze amatoni wasaruye ukora ubundi ibyo wabihinga kugira ubicuruze
ibyo kwanza nabikora niga no muri universite nari nciga sinizi ibijyanye n'uburimyi yego ibyo nabikoze nciga nari nkiri umunyeshuri yego
ni igitekerezo cyiza n'akazi keza rwose nta ntugacike intege
uwo mwimbu kwimbura itoni zitatu uteye itoni n'ibindi bintu uba wakoresheje ibintu siperemantere nk'amase sinzi ngene mubyita amase natwe niko tuyita ifumbire umwimbu ngana uko usanga ari ibintu biteye ubwoba utucika intege
ndamureka tumuhe umwanya noneho agira icyo akubwira kuri icyo kibazo cyawe diyo sikoro
abakoze ni purida purida bujumbura
ngira ngo agaragaje kimwe mu bibazo abahinzi benshi bahuriyeho kuba wagira n'umusaruro ariko ntumenye se igishoro cyanjye ubundi kingana gute niba no kugurisha ndahera kuki ni kimwe mu bibazo dukemura kuko ubuhinzi buragenda bujyamo urubyiruko cyane urubyiruko runasobanukiwe n'ikoranabuhanga kandi rukeneye guhanga imirimo bidakeneye kumva ko ubuhinzi rero atari umwuga wo gukora ariko umwuga kimwe n'indi yose uba ukwiye kumenya uko ubara imari yawe uko ubara igishoro wazajya no kugurisha ukagurisha udahenzwe aravuga ati ni amatoni angana gutya ariko ibibazo ibyo natanze amafumbire imiti abakozi n'ibindi byinshi ibyo rero nibyo mu byo tumufasha yasabye nimero yashobora kumbonaho cyangwa se kubona ibindi bisobanuro ntekereza ko byaza kuba byiza yitanze nyuma y'ikiganiro wenda mbere y'uko dusoza mu gihe n'abandi bashobora kuza kuyibaza
ariko ntacyo ni ugushobora kuyitanga akiri hafi niba hari utundi yari agiye kwigiramo mwayitanga ntabwo byaba bitungiye twayisubiramo nta kibazo yayikoresha niyo ku kazi nanjye nshobora kuyikoresha inshuro nyinshi ni akamenyetso ko guteranya magana abiri mirongo itanu karindwi iminani ibiri mirongo icyenda na gatandatu mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu na karindwi reka nsubiremo akamenyetso ko guteranya magana abiri mirongo itanu karindwi umunani umunani mirongo icyenda na gatandatu mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu na karindwi rwose byakora ari mu burundi yahamagara yakandika watsapu ibindi byose byakora urumva ko ari umurimo ahagurukiye ibintu yakoze ari umunyeshuri kandi n'ubu ngubu akaba agifite inyota yo kubikora ndumva ubwo azaba ashaka hanyuma muzamuha inama reka twanakorana dufasha kugera mu burundi
nabyo ntabwo ari bibi rwose ni byiza cyane ubufatanye ni bwiza ku nzego zose twakire na emmanuel emmanuel uranyumva
ndakumva ndakumva wowe urahagana hehe
ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyanza
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo cyendaga gusa n'icy'uwo muvandimwe w'umurundi mu by'ukuri turahinga tugakoresha umusaruro mu ifumbire ihagije tugashaka uburyo twiteza imbere ariko wareba ku isoko ukabona ibiciro wapi ukabona nta musaruro muri makeya w'ibyo twakoze
ibyo muhinze mugasanga muragurisha muhendwa
yesi nk'urutoki mbega muri makeya ugasanga wenda urarukoreye uravunitse ariko kugira ngo uzagere ku kintu uvuga ngo ngiye kwagura n'umushinga mpereye ku byo nkuyemo ugasanga ni ibibazo gusa nagiye nsobanukirwa byinshi bitewe n'ibyo nibazaga kuko musobanuriye uwo muntu uwo muvandimwe numva numva ikibazo cyane cyasa nk'ikigenda gisubizwa
yewe ukomeze ugume hafi ya radiyo ubwo ntihari bubure n'abandi babaza n'ibindi ukagenda urushaho gusobanukirwa
murakoze cyane rwose murakoze cyane manuel diyosikoro wamwumvise manuel ikibazo cy'ibiciro namwumvise ikibazo cy'ibiciro kirahari ariko icyo ndagira ngo wenda n'abasobanurira abantu umuhinzi akwiye kumva neza ni uko iyo umuntu ari mu iduka rye arakubwira ngo iyi ntebe igurishwa n'amafaranga ntabwo ari umuntu uje kugura uvuga ngo njye ndumva intebe nayitangira amafaranga kimwe n'ubundi bucuruzi yaba acuruza imodoka ucuruza inzu agira igiciro ku muhinzi rero niho usanga kwihagararaho bigoranye ahubwo umuguzi ari uriya uri kugena igiciro nubwo isoko riba ryigenga rifite uburyo rikora ariko kimwe mu byo dushaka gufasha umuhinzi niba abahinzi bose bamaze kumva igishoro bageze bakareba cyakabaye ikiguzi fatizo kugira ngo bakomeze bagire urwunguko rutuma bakomeza ubuhinzi ubwo ni uburyo bwo kubaha ububasha bwo gutegeka isoko cyangwa se bwo kumvikana neza badahomba emmanuel rero kimwe na pida ikibazo bahuriyeho ni ibya soko ariko niba bahuriye mu isoko bombi bazanye ibitoki bumvikana neza bo igishoro bakoze biratuma emmanuel umwe ataza kwemera ko ahomba kimwe n'abandi benshi ikindi nahita nongeraho nunganira ni uko yavuze yakomeje kubintu bijyanye no kwagura umushinga kwagura umushinga bigira abafatanyabikorwa ushobora gukenera banki ushobora gukenera inguzanyo runaka cyangwa se ubwishingizi butuma ibyo yahinze igihe hagize ikibazo abona ubwishingizi ni uko abo bose bakenera kumenya ese igishoro cya kiba gihagaze gute nk'ubundi bucuruzi bwose mu gihe rero uzaba ukoresha iri koranabuhanga cyangwa urikoresha nibwo n'ibigo by'amabanki bikumva kuko bizi igishoro cyawe uko kingana iyo ugize ibyago yafu bigatwara ibintu hagenda ibintu by'agaciro kangana gute kugira ngo nibaza kuguha n'ubwishingizi bigenda hari byinshi rero twakungukiramo ikoreshwa ry'ikoranabuhanga none diyosikoro murashaka kuvuga ko igiciro ku isoko gishyirwaho n'umuhinzi
ni byo twifuza ko umuhinzi agira uruhare rukomeye mu gushyiraho igiciro kuko iyo urebye ku masoko yacu usanga niyo mpamvu ujya mu byo bita kotsa imyaka abahinzi barabizi aho umuhinzi apfa kugurisha yahomba atahomba bitewe n'uje kugura umubwira ngo ngenda guhaye agapfa kugurisha akabayekeje imyaka kubera ko ubwe nawe atumva ese ubundi aya arimo iyunguruko arimo azatuma nongera kubona imbuto ibyo rero twifuza ni uko umuhinzi agira uruhare mu ishyirwaho ry'igiciro ku isoko nk'uko n'abandi bose baranguye bavuga ati naranguye kuri ariya nshaka guhomba aho niba biterwa n'ubukene se ubucuruzi bw'ibintu
aho si ubukene bubitera kugira ngo umuturage yotse imyaka bamuhe ayo babonye si uko aba avuga ati ndakeneye agasabune kandi sindi bukabone ninkomeza gutegereza akemera ayo bamuhaye akakira
yego haba ari ubushake bwe ariko akenshi bikanajyana no kudasobanukirwa kugira ngo aramutse yumva ko niba igishoro cye cyari amafaranga ijana umuntu akazamuha mirongo ine cyangwa mirongo itandatu ubwabyo yabihitamo kubikora bitabaye ubujiji kubera wenda izo ngorane yagize ariko ntabiterwe n'uko adasobanukiwe igishoro ubwacyo abenshi mu batwika imyaka no kuba batazi ese ubundi nzanga yanshaka yahe icyo nacyo ni ikindi kibazo ariko nk'iki ngewe ayatumye ashaka kuko nshaka kubera izo mpamvu niyo mugura nawe ashyira mu nyurabwenge akabona ko ibyo umubwira bifite ishingiro
iyo aba ari amafaranga azakuramo ntareba igihe yashyizemo ngo arebe igishoro arebe ibyo yashyizemo byose noneho abikubire hamwe ateganya amafaranga yagombye kubona ku bintu agurishije ibyo ni byo mubigisha ibyo ni nicyo kintu tumufasha kimwe mu bikomeye tumufasha bituma yongera umusaruro nibyo kuko yabonye ubujyanama bwihariye bukurikirana bumubwira ibyo agomba gukora ariko nanone kandi akanongera umufuka we ku mafaranga yinjiza bitewe n'uko yashoboye kumvikana neza akagurisha adahenze
yereka twakire na masengesho uranyumva amasengesho
yego ndabumva urahagana hehe wowe
umebereye i gasabo ikinyinya ye ijambo ni iryawe
icyo nagira ngo mbaze umuvandimwe bitewe mfite ahantu mpinga uturima dutatu hanyuma mpinga hari agace kamwe karimo ibitoki akandi mpingamo ibishyimbo rimwe rimwe mpingamo n'amasaka ariko mfite ikibazo kimwe hanyuma iyo mu buhinzi bwanjye nkoresha imbaraga nyinshi egisipensizi nyinshi ariko mu by'ukuri nyuma y'igihe runaka ntegereje umusaruro nta kintu mbona icyo ngiye nshaka kubaza n'inama nabaza uwo muvandimwe ni iki nakora ngo nongere uwo musaruro cyangwa se ni iki nakora kugira ngo mbone inkamu zituruka mu bikorwa byanjye kuko njye ndi umusore mutoya ntabwo avuga ko ndi umuntu ufite imari cyane ariko ndacyashakisha ariko nyujije mu buhinzi inama nabazazwa umuvandimwe nimba nyumva neza nagira ngo musabe inama yangira kugira ngo nagure ibikorwa byanjye bitansabye amafaranga menshi ariko nkagerageza gukoresha ubushobozi buke mfite nkabasha kugeraho nigeze
urakoze cyane masengesho ndumva ya telefoni twatanze mu kanya nawe ishobora kuba yagufasha kugira ngo mube mwanavugana na nyuma y'ikiganiro diyosikoro n'umusubizo yego oke masengesho arakoze ngira ngo ikibazo abajije ni rusange ku bahinzi benshi bakoresha imbaraga nyinshi ariko bamwe umusaruro ukaboneka igiciro kikaba gito cyangwa se nko ku bijyanye nawe mu buryo bwe akavuga ati n'umusaruro ntunaboneke ngira ngo umugani ndibuze kumuha nimero nanone yandike kuko byaterwa uturima twe dutatu niho yahinze ibitoki haherereye hehe butaka bumeze bute hari ishusho itangwa na minisiteri y'ubuhinzi ishobora kugaragaza hano hereye hanyuma natwe tukabasha kumufasha niba wahinze ibishyimbo se urabisimbuza iki nyuma yaho n'ibivamo urakoresha ifumbire ngira ngo namusubiramo nimero hanyuma nyuma y'ikiganiro akashobora guhamagara tukamufasha byamufasha Ni akamenyetso ko guteranya magana abiri mirongo itanu karindwi umunani umunani mirongo icyenda na gatandatu mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu na karindwi
Ye, ndumva eh, asobanukiwe ibyo ari byo byose mumunyuriyemo ariko ubwo nyuma y'ikiganiro nyine ubwo cyangwa se n'ikindi gihe yabona umwanya ndumva yaza abahamagara hanyuma mukavugana Mm. ye twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma muhi- umuhinzi abona ubujyanama bwihariye ubu mutumirwa wacu muri kiganiro ni bwana shikama diyosikoro akaba ari umuyobozi w'isosiyete go Limite- eh, limited akaba rero ari nawe wayishinze akaba n'umukuru wayo iha abahinzi inama hakoreshejwe ikoranabuhanga radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeje tugi- tu- mu kanya turongera duhe ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika badukurikiye babaze ibibazo cyangwa se batange ibitekerezo muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga dukomeze ku murongo wa telefone twakira undi mukunzi w'ijwi- w'ijwi rya amerika sinzi umunsi uranyumva
yalo turi kumwe
yego ndabumva ye urahagana hehe
bujumbura ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Okay, igitekerezo- ikibazo cyanje Mm, nshaka kumubaza kubera ndumvise yuko bakoresha ubu- ubuhinga ngurukanabumenyi mu gu- gufasha abarimyi nko kurima no mu bintu bijyanye no gukingira ibidukikije mhm.
none nk'umurimyi mutonya adashoboye gukoresha ubwo buhinga ngurukanabumenyi we ba- bashobora kumufasha gute
ubwo buhinga ngurukanabumenyi ariko ni telefone uravuga umuntu waba adafite telefone
N- ndamenya yuko baba bakoresha telefone cyangwa bagakoresha ibi bintu bya interinete ya ni telefone telefone ya yindi isanzwe yavuze ko atari na telefone rwose ya yindi yo mu rwego rwo hejuru isanzwe umuturage wese akoresha yavuze ko i- ikora
Ah, u- donc umuntu ashobora kubatelefona hama bakamu- bakamuha ibisubizo ku bibazo baba yaba bagize Mhm. reka reka muhe umwanya kubwire hari ikindi kibazo wifuza kubaza mbere y'uko muha umwanya
akabazo kanje karako o- ahama ikindi naco ni uko nyene boshobora kuraba bakagura nk'ubwo buhinga ku buryo bakabishikana n'ahandi hose Mhm. Ye, urakoze cyane sinzi umunsi diyosikore mwamwumvise
ikibazo cya sinzi umunsi kugira ngo baje n'ikibazo cyiza abariza abahinzi badafite ikoranabuhanga birashoboka kandi biriho Ah, nubwo ikoranabuhanga rigenewe abafite ubushobozi bwo kuyakira ku rwego rwacu akaba ari telefone isanzwe ishobora kwakira ubutumwa busanzwe bwa telefone ishobora guhamagara ibamo karikiratifu cyangwa se eh, ishobora telefone iyo ari yo yose isa- isanzwe rwose ishobora ku- gufasha umuhinzi ariko nanone tunatekereza ko badafite telefone nk'uko abibajije Eh, ntabwo twenda guha buri wese telefone ariko ah, bitewe na kwa kwishyira hamwe kw'abahinzi bitewe n'aho baherereye eh, turi kugenda turi abafatanyabikorwa banyuranye bari mu ikoranabuhanga rya telefone aho umuhinzi ashobora kuzahabwa telefone akajya yishyura buhoro buhoro bitewe n'uko umusaruro we ugenda uboneka bikaba bigaragarira ko niba ufite telefone uyikoresha mu buhinzi hariho igikoresho cyo kugira ngo uvugurure umwuga wongere umusaruro kandi ubone amafaranga ubashe kwishyura ikijyanye no kwagura ibikorwa nabivuze ntangira ko biragaragara birazwi afite ibibazo by'inzara cyangwa se iracyakeneye ko ubuhinzi butera imbere ntabwo rero tuyikora ino koranabuhanga turikora ntabwo twatekereje ku rwanda gusa ahubwo hari umuyoboro mugari wo kugira ikoranabuhanga no ku bandi yewe no mu bihugu bya kure mu burengerazuba bwa afurika mu baturanyi abarundi bo ni na hafi tubaha cyane ko iminsi izagenda iza tuzagenda tubikosora kandi tugeza aho hose
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri icyo kibazo cy'ikoranabuhanga habana bakize gerard atwandikiye avuga ngo ikoranabuhanga ni irya mbere ryakabaye gutuburira imbuto hafi y'umuturage ariko ziracyava mu bindi bihugu zikazana inenge ikindi no gusimbura izazanye izazanye iyo nenge ahari ku gihe ati biracyari ikibazo ati urugero ni imyumbati kandi ubundi ibi byagafashije muri ibi bihe by'igurirana ry'abantu nagira ngo mbere y'uko dusubira ku murongo wa telefone mugire icyo mubwira diyosikoro mugire icyo mubwira uyu ahabana bakize gerard
habana bakize avuze ikoranabuhanga rijyanye no gutubura imbuto n'ibindi naryo ni ikoranabuhanga rihari kandi koko ibibazo yavuze haruguru birahari aho imbuto zimwe nziza zanduye cyangwa se zikangiza zikagira ibyo zangiza ni muri urwo rwego rero n'iyo habonetse amakuru y'izanduye bigorana kumenyesha abandi bahinzi ahubwo ugasanga imbuto ifite inenge ikwiriye hose kuko umuhinzi atayimenye aho tuzira rero ni uko igihe hari gukwirakwizwa cyangwa se habaye ikiza byorohera abahinzi kumenya n'iyo mbuto ikwiye akato cyangwa se ikoreshwa kugira ngo hari abandi bafatanyabikorwa benshi cyane barimo barakora ku bibazo yavuze tujye tukibanda ku buryo ubwo bumenyi bugera kuri benshi
reka twakire noneho na claude claude uranyumva
ndakumva uri he
ndi bujumbura mu burundi
ndashaka ndamukiriza umutumire ye yakumvise
ikibazo cyanjye ndashaka ndamubaze ati ni igiki bariko barakora nk'abarongozi kugira ngo igihugu cy'u rwanda ko twumva ngo hiyo mu rwanda ngo inzara iriyo uno munsi ivuze ubuhuha kugira ngo iyo nzara ishobore guhera mu gihugu ni uwuhe mwanzuro afise
umwanzuro wo kuvana inzara mu gihugu
kugira ngo iyo nzara twumva iriyo ko twumva ngo hiyo mu rwanda naho nyine ngo abaturage inzara biri mu kubica
hanyuma se iki gikorwa akora urumva kitaba kiri muri muri izo ngamba zo gufasha umuturage kweza imyaka abona n'inama ndetse agasobanukirwa n'ibyo agomba gukora yiteza imbere kandi anateza imbere igihugu urabivugaho iki ibyo bakora
ibyo kenshi barabivuga bo nk'abatware mugabo ugasanga bajya mu gihugu hagati ugasanga ntibiriko birakorwa ariko nta nubwo ari n'umutware cyangwa ntiwakurikiye neza
nakurikiye ndabyumviriza n'uko ari ibijyanye n'ubuhinzi bw'iyo mu rwanda
ntabwo ari umutware ni umuntu washinze iyi sosiyete ifasha abantu kuba bakweza umusaruro bakurikije n'inama babaha reka nze muhe umwanya agira icyo akubwira urakoze cyane claude diyo sikoro ikibazo cya claude
ikibazo cya claude rero ngira ngo umugani wenda ntiyakwikira intego y'ikiganiro ubwacyo bijyanye no kuvugira ubuhinzi binyuze mu ikoranabuhanga aribyo turi gukora birasubiza neza ikibazo yari abajije ikibazo yaba icy'amapfa cyangwa inzara ni ibintu biri muri afurika n'ibyo tuba tuvuga turwanya inzara hose rero ni gutanga igisubizo kimwe mu bisubizo ntabwo ari igisubizo cyuzuye ariko ni uruhare rukomeye ndi kugira kugira ngo gihinduke ikindi nk'uko uyu munsi wamereye ntabwo ndi umutware mu buryo bwa politiki nk'uko yabitekereza avuga ati abatware baravuga ariko ntibiba byo badusezeranya ntabwo ari muri urwo rwego iki nanjye ni igikorwa nkora n'abo dufatanya kugira ngo umuturage atere imbere natwe tubeho nk'uko abantu bavuga ati ducuruza telefone iyo babizibye ntabwo baba babeshya kubera ko telefone ariyo baraza gukuraho nabo imibereho yabo kugira ngo claude namumara impungenge ko turi kugira uruhare rukomeye mu kurwanya inzara tuvugurura ubuhinzi kandi no mu burundi bikazahagera vuba rwose
ni radiyo ijwi rya amerika iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse abifuza kuduhamagara ko telefone yacu ari magana abiri na kabiri ni ukubanza akamenyetso ko guteranya magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe umutumirwa wacu ni shikama diyosikoro turavuga rero ku buryo bwo guteza imbere ubuhinzi kuvugurura ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire gerard turi kumwe gerard urahagana hehe mu rumonge ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego urabona ayo maserivisi abo bantu bashyize imbere ni amaserivisi meza cyane kuko gusa ku munyagihugu muto muto kugira ngo nawe nyine abone amikoro rero muri afurika ibyo borora n'abantu benshi bugira ibyo migambi yagize urabona afurika yotera imbere nka etaji cyangwa za alemanye za norvege aho ibizara babaza ubu usanga ayo maserivisi afurika ugasanga n'umunyagihugu muto muto afite yego meza ariko ndavuga za interineti ni uko bafata umwanzuro bagafata
gerard turimo kukumva nabi sinzi niba uri kuvugira kuri sipika turimo kukumva nabi
ati rero za interineti ni uko abo byigisha nk'abanyagihugu bakabyumva hama bakaronka ubumenyi kuri byo kuko na byo bidapfa bifite akamaro kanini cyane bituma bifasirita n'amatashe ugasanga ibintu bikorwa ari byinshi mu mwanya mutoya umugambi rero vurema wishyize mwiza cyane kandi nkamuhamagara yuko bicoguma ngaho nyine busanzara muri afurika yose cyane cyane afurike dorese rereyemo hama hamwe abanyagihugu bose bakabimenya kuko uri kwaraba ubumenyi perezida yakuye gukomeza ubumenyi ubumenyi busanzaza ahantu henshi ndetse n'abandi banyagihugu abanyagihugu bagowe bajya muri za etiyopiya bafite ubuga bavurema buhamye cyane kugira ngo baronke umubyeyi bagiye batera imbere mu bintu byose porogaramu yose nka perezida ikibazo cya gerard rwose tubabarire birimo kuvuga nabi ntabwo twabashije kukumva neza byose ariko ndumva usa nkaho uvuga uburyo bafasha iryo koranabuhanga rikaba ryagera no mu karere kose reka nk'umwanya umutumirwa wacu twumve niba hari gahunda bafite yo gukorana n'abandi mu karere diyosikoro
gerard nubwo atumvikanaga neza ariko kugira ngo bisobanuye neza muri make gahunda irahari ntabwo twereka dutangira nonaha ngo bikwire hose ariko icyiza cy'ikoranabuhanga risakara vuba niyo mpamvu baryita niyo mpamvu ari ikoranabuhanga niba ariko ntabisobanura ikoranabuhanga riroroshye abarundi banavuga ngo ni ngurukanabumenyi
ngurukanabumenyi nk'uko babivuga mu kirundi nabo gahunda irahari kugira ngo gahunda mu rwanda muri uno mwaka mu mpera zawo turangije kwagura abahinzi bose mu rwanda gukoresheje ikoranabuhanga intumbero ni uko tugera no mu bindi bihugu byo mu karere na kure yaho n'abafite ibindi bihingwa tutagira mu karere abahinga ipamba se cyangwa se n'ibindi bihingwa bitagaragara mu karere ikoranabuhanga rero ryose ryavana rikagera muri amerika y'amajyepfo rikagera muri aziya ni nabyo rero duteganya gukora
twakire na viyateri viyateri turi kumwe ku murongo wa telefone
turi kumwe cyane nuko nuko urahagana herero
ubu ndi mu karere ka kayonza mu murenge wa ndego twumvise kabisa iryo koranabuhanga twarishimye cyane mu rwego rwo hejuru kandi cyane ariko ikintu twumvaga byadufashaho natwe cyane
ni nk'uko natwe kabisa mudufashije byatugeraho nk'aha ngaha kabisa dusanga natwe kugira tuzabigeraho usanga ari ibintu bigoranye cyane ubwo ikintu twamusaba cyane kandi tukamushishikariza ni uko yakongera kabisa akagera atuje cyane yabakoze cyane
namwe akabageraho
natwe akatugeraho cyane kabisa wafashe nomero ye kuko nayo ishobora kugufasha kuba wamugeraho ukaba wamuhamagara ukamubwira n'aho muri n'icyo mwifuza
cyane kabisa muramudufashije
ngo urakoze cyane viyateri diyesikoro mwasubiza iki viyateri
viyateri ntabwo bari impungenge ko mu gihe cya vuba avuga ko ari kayonza ni burasirazuba bw'u rwanda hariyo mu makoperative tugiye gukorana nayo iyo iri rwamagana ariko ubwo ni ikinyereka ko turimo turahagera hafi aho ngaho ndetse icyiza ni uko kayonza ni hamwe mu hantu hagaragariye impamvu umuhinzi akwiye kwitabwaho no kumuba hafi kubera ibihe by'izuba n'ibindi n'ibindi rero gahunda irahari kayonza tuzahagera vuba ndetse atanatsindiwe cyane mu gihe cy'ihinga gitaha mu kwa cyenda nayo izagira umwihariko wayo
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turero mu kiganiro muri isanga twongeye twakira umukunzi w'ijwi ry'amerika daniel turi kumwe urahagana hehe
mu ntara y'amakamba
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ntabwo ndamutse umutumire arakumva
ngoma nabatse mbaze umutumire kuri ibyo bijyanye bijyanye n'ubuhinzi bifashishije ikoranabuhanga iwacu mu gihugu ahanini abarimyi bagize ibice birenga mirongo icyenda ku ijana kandi nabo bakaba ari abantu bato bato ndetse batize none gute bategekanya kwigisha abantu bakoresheje ku ikoranabuhanga na nyabujya abantu benshi bari ko barigisha abantu batize bigoye mu buhinga ubwahe mu buryo ubwahe ikindi nacyo iryo koranabuhanga mu bintu by'uburimyi riba akarere mu bihugu bingana gute ho babikoresha ko bwamu iwacu ntengo ni bishyashya no ku marezo sosiyo ntengo nta n'ibyo tubona ntengo ni nta amakonti yabo kure cyangwa amafesibuku kugira abantu baba basa n'abasoma babona ibyo bakora byaducanye n'ibyo aba baturage uvuga abarimyi uvuga batize ni ukuvuga abatazi gusoma no kwandika cyangwa se ni abafite amashuri makeya
abatazi gusoma ahanini kuko nibo nibo bagize nibo bagize igice kinini cy'abarimyi mu gihugu reka tumuhe umwanya ubwo wagira icyo yakubwira disikoro
daniel namwumvise yagize ati mirongo icyenda by'abaturage ni abarimyi kandi bakiri batoya yewe nongeraho badasobanukiwe no gusoma no kwandika ariko igihugu cyose ntabwo cyabamo abantu mirongo icyenda batazi gusoma no kwandika icyiza cy'ikoranabuhanga ntibigendera kumenya gusoma cyangwa kwandika kugira ngo uhamagare umuntu bimwe mu buryo dufite tuzatangiza vuba buteganya cyane igice cy'abantu baba badashobora gusoma cyangwa kwandika gukoresha ijwi cyangwa se mu ndimi z'amahanga mu cyongereza babyita metodi voyice aho azajya ashobora no kwakira ubutumwa buze mu ijwi bityo ntibimusabe kuba azi gusoma cyangwa se kwandika ikindi yavuze ibintu hari ubumenyi buciriritse pe abantu wenda batunze indimi z'amahanga cyangwa iki namara impungenge ko igisubizo cyacu mu ikoranabuhanga icyo byibandaho cyane ni ukugirira inyungu abantu b'aho hantu rero mu byo twatekerejeho ni uko ubujyanama butangwa mu rurimi kavukire igihugu turimo cyangwa se ururimi rwaturanijwe n'abagiye gukoresha ikoranabuhanga ryacu ubwo rero igihe tuzaba twatangiye gukora mu burundi yashyira impungenge ko bizajya biboneka mu rurimi rw'ikirundi cyangwa se n'uburyo bw'ijwi bukazaba buhari ku buryo nta mpungenge yakabaye yagira murakoze kumuhumuriza reka twakire na ngenda ku mana uranyumva
ndabumva ijana ku ijana nuko nuko uruye ahagana he
musigati porovense
ntabwo tukumva
musigati porovense bubanza bubanza ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wongere ijwi kugira ngo twumvikane
ogenda bumva ijana ku ijana ye ngaho tubwire
oje nashatse kuvuga ko ku bijyanye n'ibyo byo gutunjika cyane cyane biraba abantu usanga bataciye ku mashuri cyane cyane mu bihugu byo muri afurika ko kubera ariho cyane cyane hari ubukene mu bisanzwe nk'amahoteli n'amaresitora usanga cyane cyane nk'ino mu bihugu byo muri afurika bikorwa n'abantu baciye mu bisanzwe nk'ubu bobanza bagasansibiriza neza abana cyane nibaza ko nk'ibi foroma yawe kore fondamantare ko hariho akarusho bizoza bizana paraporo y'ubu ndetse nari nshyize kubaza kuri uwo muntu mwatumiye nyine agejeje kuri ibyo bijyanye n'ubuzima murakoze
urakoze bwana shikama diyosikoro mwagira icyo mubwira ngenda ku mana
wamufasha gusobanura ntabwo namwumvaga neza ngira ngo wamufasha ukamugira icyo yabazaga neza reka tu aracyariho reka tumubwire yongere asobanure neza ikibazo cye ngenda ku mana asobanura ikibazo cyawe neza
jewe namubajije ati uvuge cyane ngo uvuge cyane kandi gukinjika usanga cyane umenga biraba abantu batatiye ku ishuri notama mu bihugu byo muri afurika hariho iterambere rikiri inyuma sinzi ko ubu nyaniyi iraribyo dore kore fondamantare ko hariho akarusho kazoza gusumbya ni uko yo mu muco cyane cyane mu maresitora n'ino mu mahoteli ushoboye gusanga hakorayo abantu batiga ni nayo mpamvu navuze ku bintu bijyanye no gutsinzika ubugi no gutarajya hejuru y'abandi kubera usanga mu bihugu biteye imbere bakoresha abantu bize muri mu mahoteli icyo nawe namubatiye
ikibazo cyawe ntabwo kirimo kumvikana cyane kubera ko turimo kuvuga ibijyana n'ubuhinzi uburyo bafasha ubuhinzi abahinzi gutera imbere babaha inama baha umuhinzi hakoresha inama hakurikijwe ikoranabuhanga rituma yongera umusaruro kandi
nanjye namubwiye ati kubera ko muri afurika ntigikenye usanga bikorwa n'abantu bataciye ku ntebe y'ishuri nicyo nashatse kumubwira ko usanga ibyo bintu rero nawe bibigisha bibagora gukoresha
urashaka kuvuga ko kubera ko batize icyo kibazo asa naho yari amaze kugisubiza avuga uburyo bashaka kugerageza n'uburyo bw'ijwi no ku bantu baba batazi gusoma no kwandika bitakenera ko bandika
naho rero ibyo nayo niyumviye ko naho bubibigisha ugasanga ariko biratera imbere cyane urakoze cyane ngenda ku mana reka noneho bwana shikama diyosikore muhe ijambo rya nyuma mu gusoza muri makeya rwose inama mwaha batabashije gukurikira ikiganiro ikintu cy'ingenzi bafata ku buryo isosiyete yanyu yabafashaho kwita ku musaruro wabo no kwiteza imbere muri iki gihe ni nk'iki muri makeya
murakoze kimwe mu by'ingenzi natanga wenda n'uburyo bashaka kutubonaho bitewe n'aho bari hose ku isi ni umurongo wa interineti bakubonaho wa eshatu akadomo go akadomo ra wa reka nsubiremo wa eshatu akadomo go akadomo rwa aho ngaho harimo uburyo batwandikira n'uburyo dushobora gufatanya ndetse bakanasobanukirwa byinshi mu buryo tutashoboye wenda kuvuga hano mu buryo bworoheye aho bari hose ku isi ndagushimiye cyane rwose bwanashika amadiyosiporo kuri iki kiganiro tugiranye namwe bakunze b'ijwi rya amerika twari kumwe abaduhamagaye abaduhaye inama n'ibitekerezo mwese mwese ndabashimiye cyane nkaba nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma injeniyeri wadufashije kubagezaho ikiganiro na inosa kimenyi wabahamagaye akabashyira ku murongo kugira ngo tubashe kuganira mwese mwese mwakoze kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika